بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد obbolowwan rabbii haga obbolowwan keenya ka muhaadaraa nu qopheessan dhihaataniif as jidduu inshaa allah kalimaa gabaabduu takka walii dabarsinee waliin caqafachuu hawwii qaba inshaa allah qananii rabbiin guddaan nu qananiise haalan baay'eedha nicmaan rabbiin guddaan nu kenne haalan hedduudha saniifuu rabbiin guddaan waan jedhe wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa osoo walit qabdanii hagam hagam jettanii hassabdanii lakkooftanii keessaan baatan jedhe sila qananii rabbiin guddaan isin hin qananiise qananii rabbiin guddaan nuun qananiiserraa takka ta haalan jabdu'u ilma ilmi obbolowan kiyyaa hawwii nama hundaati waan sababaa namni jiraatuu fi sababaa namni jiraatuun ka ilma qabus akkin itti gammadu akkin itti jaalatun beeytan kan qabnes wan inni hawwee fuudhuu takkaa heerumuu takkaa fuulduratti jiruu gaarii jiraatuu hojjatee horatuu wan inni barbaaduuf ilma fiitiifi ilmi kun obbolowan kiyyaa nicma dirqama guddaa rabbiin guddaan nurra kaaye guddinna ilmaatiin keessatti akkamitti ilma keenna tarbiyaa gaarii imaana irratti islaaminna irratti haala gaarii irratti akkamitti guddifna rabbiin guddaan dirqama guddaa nurra kaaye akkuma rabbiin qur'aana keessatti nuun jedhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب قد ور مؤمن توتات دبتي مال جده تكسا جده لبو تيسني في لبو ور كيسني تلمان تيسني تفرة تيسني عذاب الرا تكسا جده رب قدان رب قدان guddinna tarbiyaa ilma kan keetii sirra kaayee ati tarbiyaa godhii guddisiin jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan inni nyaatuuf ta inni uffatuuf ta inni dhugu ifii rabbiin kafaalaa sii fuudhe nama hundayyuu waan inni nyaatu nuttu kennaaf jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama hundaa nut tarbiyaa godhan jenne ammoo rabbi siin tarbiyaa godhisiin jedhe rakkoon bakki jirtu ka rabbiin guddaan nurra kaaye laaffifnee ee laaffifnee ta rabbi nurran kaayin haalan jabeessin ilmaan keenna wanni nu guddoo tajaajillu nyaata isaanii uffata isaanii barumsa isaanii kanatti haalan jabaanna ammoo tarbiyaan isaanii hagas mala nu biratti jabduumi tobbolowan kiyya dirqamni ilma kana tarbiyaa godhuudhaaf eennurra jira jennee yoo wal gaafanne dirqamni kun nama heddurra jira tokkoffaa haadhaaf abbaa gubbaa jira dirqamni ilma isaanii karaa gaarii irratti guddisuun dirqama haadhaaf abbaa gubbaa jiru lammata barsiisaa gubbaa jira nama hujii ilmaan waa barsiisuu hojjetu nama san gubbaa jira dirqamni itti aanu dirqamni sadaffa'aa hawaasa hunda gubbaa jira guutumatti hawaasni akka jiruun dhaloota lafaa ka'u kana waan gaarii irratti guddisu waan gaarii garsiisu haala gaari'iin lafaa kaasuun dirqama hawaasa hundarra jiru yoo namni kun sadeenu bakka jiranitti haadha abbaa barsiisa'a hawaasa hundi isaanii walii galanii ilmaan gakka'aa jiran ol ka'aa jiran kana akka gaaritti guddisan hundi isaanii waliin milkaawan ilmi sunis milkaaye ilma gaari ummataa tolu ka bu'aa buusu ka rabbii fi beeku ka hamturraa fagaatu tahee qajeelaa tahee abbaaf haati isaanii itti fayyadatanii barsiisaa fi hawaasni hunduu itti fayyada itti fayyadata yoo ammoo isaan dirqama fudhatan kana keessaa bahuu dhabaatan hoo haadhaaf abbaa haa taatu hawaasa haa taatu barsiisaa haa taatu takka hunduma isaanitu walitti qabi yoo dirqama keessaa bahuu baatan ilmaan silaa isaan guddisuuf dirqama rabbiin irra kaaye sun dura hongawan isaanis waliin hongawan ilmi yoo jallate jallinni rakkoofsi duraa namni inni irra bu'u haa dhafabba sanitti aansee hawaasa ka inni waa raahatu ka inni arrabsu ka inni miidhu hawaasa sanitti aansee duu obbolowan kiyya dirqama rabbiin guddaan nurra kaaye kana beekuttu nurra jira tola ooluu miti wanni kun dirqama رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحة متفق عليه صحيح بخاري مسلم كيس جلو كيس مالجد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ربي رسول عليه الصلاة والسلام نقال رحمن سنة هجراته هندي كيسانو اتقافتما isinirra kaayan dirqama isinirra kaayan hunda keessanuu jedhe hunda keessaniyyuu dirqama isinirra kaayee rabbiin jedhe وكلكم مسؤول عن رعيته هند كيسنو درقما إرك هاي سنر رب قافت أجرات جد ربي وإرك هاي هجد سنجد والربين هجد سنجد سنر رب سقافت أجرات وان ربي نرك هاي مال جنة قمني لالو بفكمين هج ربي قد آدبي دي بسجنة قمني لالون درقمنو هند الرجل barsiisaa ilmaan kan keetiif ilmaan ummataa waan gaarii barsiiftu milkooftee beekatin dirqama san qofa'aa miti hujiin tantee sun hujii diqqoo miti rasuula rabbittu maal jedhe fawallaahi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رب التككد nama tokko qofaa rabbiin siin qajeelchuttu nama tokko qofaa rabbiin siin qajeelchuttu irra gaarii jedhe horii hedduu mallaqa guddaa argaturra waan gaarii lubbuun tantee jaalattu adunyaarraa argaturra ilma nama tokko qajeelchuttu irra rabbi birat irra gaarii jedhe yoo nama digdama barsiifte waan gaarii warri sun baratee haala gaarii irratti guddatee achii faca'ee ummata barsiise bu'aa hagam gayu argatte laal obboleessa kiyya yoo haadhaaf abbaa taates ilma kan kee tarbiyaa karaa gaarii irratti guddisuun siif milki'ii beeki karaa gaarii irratti guddisuun bu'aa namni duraa argatu adunyaaf aakhirallee simaa beeki akkuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam xadiisa biraaka saxiixaa keessatti jedhe idaa maata alinsaanu inqaxaca camaluhu illaa min salaath sadaqatin jaariyatin aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah ilmi namaa tokko yoo du'e wanni inni hojjete hunduu achirratti dhaabatti waa sadi malee jedhe tokkoffaa sadaqaa gaddhaabattuu hiddi si'ii dhaabatu ta bu'aa sirraa ummanni fayyadatu akka mana sadaqatee miskiinni keessa haa bulu jechuu akka oorruu sadaqatee miskiin irraa haa nyaatu jechuu akka eela sadaqatee ummanni irraa haa dhugu jechuu mana yaalaa ijaaree ummanni itti fayyadamu jechuu masjida ijaaree ummanni keessatti rabbii fi haa gabbaru jechuuf waan kana fakkaatu kana yoo hojjatte haga wanni sun jirtu ajriin akka nama hojjechu jirutu sii deemti subhaan allah lammata ilmii yoo ummata barsiifte ilmii gaarii fuula rabbii duratti nama fayyaddu ilmii sodaa rabbii ilmii waan gaarii ilmii amantii islaamaa yoo nama barsiifte ajiriin haga namni sun itti hojjatu haga namni sun ka biraa barsiisu galanni rabbi biraa sii deema jedhe waladin saalixin yadcuu lahu ilma gaarii rabbi siif kadhatu yoo adunyaa tana gubbatti dhiiftee biraa duute haga ilmi sun jiru galanni siif deema ajiriin ilma sanii jedhe ilma gaari ilmi ifumaa ka'ee gaariin tahu ati tarbiyaa gootee gaarii godhutu sirra jira rabbii kan keetti irkatte rabbii kan kee kadhatte itti jabaattee akka ilmi kan kee ilma gaarii tahu yaalii godhutu sirra jira ilma gaarii yoo ilma gaarii tahuu baate hoo yoo ilma gaarii tahuu baate ajriin tokkolleen kati argattu hin jirtu yoo dilii argatte malee maaliif tarbiyaa godhuu dhabdisiin jedhee rabbiin gaarummaan inni tahuun sanumattu siif gaya ati ajrii argatuudhaaf ilmi kun gaariin tahu gaarummaa inni tahuun rabbi sii kadhatuu qofa'aa miti yoo inni rabbi sii kadhatuu baates gaarima inni tahee rabbii ifii beekee salaata salaatee sooma soome zakaa baafatee hajjii deeme waan gaarii hojjate ati ajriima argatta inni rabbi sii kadhatuun sharxii miti ati ajrii isaa argatuudhaaf wanni garuu sharxii inni nama gaarii tahu gaarii tahuu baatee mujrima yoo tahee rabbi sii kadhate somaarraan argattu kadhaa miti jechuu bakki dubbiin jirtu inni nama saaliha tahu rabbiin guddaan ka ilma qabus ilma saa ilma saaliha rabbiin guddaan nu haa taasisu kan hin qabnes rabbiin guddaan ilma saaliha haa hiruufi nama eeg inni du'ee ilma sarraa fayyadatu rabbiin guddaan nu haa taasisu obboloowwan kiyya wanni bakka tana duuba gaqqabnee laaluu nurra jiru akkamitti ilma kana saaliha godhuu dandeennaa nu hundi keennaa ni barbaanna namni tokkolleen ka ilma qabuuf kan hin qabnes namni tokkolleen ka ilmi isaa saaliha tahuu jibbu hin jiru garuu akkamitti ilmi saaliha tahuu dandaya dubbiin bakka achi ilma kana akkamitti ilmi kun saaliha tahuu dandaya bakki namni itti wal dabrus achi namuu nima fedhaa garuu waan fedhan hunda namni hundi hin argatu karaan tokkoffa'a ilma kana yoo ilma gaarii godhuu barbaadde tokkoffaa hujii tantee gaarii godhi duratin waan gaarii hojjadhu waan gaarii mul'is waan gaarii sirraa haa argu ilmi kan kee maal ilmi kan kee diqqaan kun wanni ati hojjette hunduu isa biratti waan gaari wanni ati dhiifte hunduu isa biratti waan hamtu kanaafuu yeroo ganni isaa gabaabaa diqqa'aasan ilmi ijoolleen didiqqoon ila isaaniitiin irra waa beekan gurra isaanirra ila isaanitti waa beeka waan ila isaaniitiin laalan irra fahaman waan gurraan dhagayanirra kanaafuu wama gaarii garsiisatin gaarii duratti hojjadhu hamtuu hundarraa fagaadhu isaan duratti yeroma hundarraa fagaadhu garuu isaan duratti jecha kan keetirra jechaan isaan gorsuurra santu irra gaari kanatti aansinee hoo tarkaanfiin lammataa ka ati fuutu bakka amantiin islaamaa takka jedhanii irraa eegalamtu achiin eegali ilma kan kee jecha laa ilaaha illa allah muhammadun rasuulullah jedhu kana barsiisi ilma kan kee jecha kana barsiisi takka amantiin dachalaa jala qabamte wanni hundiyyuu yoo hidda ifiitiin jala qabamte malee matarraa yoo qabu'an nama cabsiti irraa cabanii wanni tokkolleen hin qajeeltu kanaafuu saniin jala qabuttu nurra jira eega isaan jecha kana haffadaniin booda ma'anaa takkaa hiikaa jecha kana galchu'uufi rabbi malee rabbiin biraa hin jiru nabi muhammad nagayaaf raxmanni sarra haa jiraatu ergaa rabbiiti hiikaa kanaa keessa bal'isiif akka ka haqaan gabbaramu rabbii tokkicha malee hin jirre akka nabi muhammad ergaa rabbi biraa dhufte taate akka inni dhaamsa wahiitiin nutti dhufe dhaamsa isaa san baratuun akka dirqama akka dhaamsa isaa sanitti hojjatuun dirqama barsiisuu nurra jira obboloowwan kiyya tarkaanfiin itti aantu hoo imaana jaalala rabbii gudda'a jaalala nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam qalbii ilma kan keetii keessatti abaqaali keessatti gadhaabi jaalala rabbii gudda'a maal jettaan rabbittu si uume harka bareedaa ati hin hojjetu kana rabbi sii kenne miila kana rabbi sii kenne ija rabbi sii kenne afaan rabbi sii kenne osoo silaa rabbi sii kennuu baate silaa faallaa kanaatti inte akkana taata garuu rabbii guddattu sii kennettaan rabbii guddattu sii kenne jettaan bifa kanaan jaalala rabbii guddaa qalbii isaa keessatti gadhaabda ilma kan kee kanatti aansite jannatarraa odeessitaaf akka jannanni ganda bareeda wanni namni taphatuun wanni namni itti hajamu hunduu achi keessa jirtu rakkoon takkallee hin jirre dhukkubni hin jirre beelli hin jirre cinqiin tokkolleen hin jirre ganda qulqullaawaa bareeda midhaagaa tokko akka inni tahe ibsuu fi ilma kan keeti jaalala jannataa qalbii isaa keessatti gadhaabu ilmi kan kee osoo diqqaa jannata kanaaf hawwu jannanni kun bifa kamiin argadhoonni jedhee gaafate nama rabbii guddaa jaalatu nama rabbii guddaa ee jedhu nama salaata salaatu nama sooma soomu nama haadhaaf abbaa fi kabaju nama ollaa kabaju nama nama hin dhibne nama jecha gaarii dubbatu nama adaba qabu ka nama hin rakkifne ka obboloowwan isaa xixiqqoo hin rakkifne nama kanattu jannata san argata jettaan kanatti aansitee adaaba maal ta'uusaa barsiifte ilma kan kee adaabni maali adaaba jira barsiifta adaabni kun maali hagam takka rakkoo qaba cinqii hagam geettu keessa jira eenyu ammoo namni achi keessatti gubatu nama salaata dhiise haadha abbaa fitti jallate ollaa rakkise obboloowwan ifii dhibe waan namni gaarii namni jedheen hundayyuu didee waan hamtuu hojjate nama santu achi keessatti adabama barsiisu nama horii namaa hate nama qabeenya namaa diige cabse balleesse waa yakke nama, nama kijibe nama hamtuu hojjate nama kanat achi keessatti adabama barsiisu tun irra jira obboloowwan kiyya tarkaanfin itti aantu akka inni yoo hajame rabbii ifii waa kadhatu barsiisu ilma kan kee waan tokko eginni hajame yaa rabbi waan sannaa kenni jedhe yaa rabbi hamtuu san jalaa na baasi jedhe yeroo inni dhukkubsate yaa rabbi fayyaa naa kenni yaa rabbi dhukkuba kanarraa na fayyisi rabbii isaatiif isa walitti hidhu isum odoma inni xiqqaa waggaa sadii waggaa lamaa waggaa afurii xiqquma kana rabbii isaatiif isa walitti hidhu nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam gurbaa diqqicha ilma beeraa isaatiin maal jedhe laalme idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah yoo waa kadhatte rabbima kadhadhu yoo wa hitti nagaa bahuu barbaadde wa hitti cinaa galuu barbaaddes rabbima kan keeti cinaa gali jedheen tarkaanfin guddittiin kanatti aantu yoo ilmi kan kee diqqo jabaatee waa diqqo gargar baafachuu gaye waggaa lama sadi gaye salaatatti eegalu salaata barsiisu achirraa jala qabde haga waggaa torbatti qajeelatti barsiisu salaata rasuula rabbin maal nuun jedhe علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع المكيسا وقا تربت صلاتك قارب برسيسا waggaa kudhan itti dirqaa dhakkinni salaatu yoo inni eege waggaa kudhan gahe salaata salaatuu dide akkam goonee salaata barsiifna tokkoffaa isaan duratti wadda'anne osoo isaan argan bakka isaan argani bishaan fidannee wadda'anne isaan duratti salaatuu isaanii diqqoo waggaa lamaa sadii waggaa tokko diqqeennumaan isaan duratti salaatuu akka isaan salaata kana argan yoo isaan diqqo jabaatan masjida geessu ummata islaama bakkin isaan itti walgahanii salaatan hattaa haagam xiqqaatullee baanbari misaa hiitee fi qulqulleessitee masaajida geessu ijoolleen haalan jaalatan bakka namni baay'een itti wal gayu san keessa jiraatu waan namni sun hunduu wajjin hojjatu wajjin hojjatuu barbaadan isaan kanaafuu masjida geessuun tarbiyaa isaanirraa qooda guddaa guddaa guddaa fudhatu salaatatti ka'aanee ati barsiisuu qabdu qur'aana barsiisuu ilmaan kan kee suuraa gaggabaabarraa jala qabde dur akkaataa qur'aanni itti dubbifamurraa jala qabde suuraa gaggabaabarraa jala qabde eegas akkasiin suuta ol barsiisuu ilmaan kan kee salaata jamaa'aatiif ka jum'allee yoo isaan dandayan geessu yeroo isaan waa balleessan illoliniin ittin iyyin irrifachiisin keessattuu masjida keessatti ati wanni ati barbaaddu qalbii isaaniitii fi jireenya ilmaan kanaa masjidaa walitti hidhuu barbaadda qalbii ilma kan keetii masjidatti hidhuu barbaadda qalbiin uleedhaan hin hidhamtu haadaanis hin hidhamtu iyyannaanis hin hidhamtu qalbii booji'uttu sirra jira qalbii tana booji'uu qabda ilma kan kee kanaan fira taate saahiba taateeni waliin haasofte waan inni keessi odeeffatte haryaa ta'uusiif ilmi kan kee kun akka nama lama ka har'atti dubbii irraa caqafte haga inni fixatutti tanteetilee suuta jala qabde akkuma angoo inni fahamuu danda'u saniin dubbii isaa tana dubbii tantee tana isa fahamsiisutu sirra jira yoo inni waa balleesse keessattuu ummata san keessatti waa takkalleen aalatin ittileen iyyin illoliniinis suuta karaa adabaatiin karaa gaariidhaan suuta gorsite barsiisuttu sirra jira haga fedhellee haa cehu masaajida keessa jiru ka salaata keessa jiru yoo inni saffii dhiisee cehee nama kaan qabee harkisee kaan qabee harkise wamaa rakkoon takkailleen hin jirtu si calla'aa miti namni achi keessa jiru hunduu dirqamatti irra jira tarbiyaa mucaa sanirraa qooda fudhatuun takka intala sanirraa akkamiin masjida jaalachiisanii namuu fuudhee baatee dhungatee haasayeeni achiin deemee asiin deemee akka inni borum ta'a bakka sanitti hawwu ammallee godhu yoo namni kun loleenii adabadhu taa jedhani mataa keessa dhawan bakka san in jibba inni eegasii guyyaa ati duutu rabbittu beeka osoo jirtu ilma kan keeti masjida rabbii walitti dhufsirra jira yoo inni waan fedhe balleesse osoon dallanne dura tante yaadadhu ati maal keessa turte ati yeroo umriin kan kee haga isaasan akkan faa turte yaadadhu inni amma masjida rabbii keessa dhaabata ati gaafas keessa yuu dhaabatuu dhabuuf ammala wamaa ittiin iyyini tante yaadadhu dura kanatti aansinee salaatan booda wanni ilma keenna tarbiyaan in gaggabaabsa wanni ilma keenna tarbiyaa godhuu nurra jiruu maal yoo jettan waan haraamaa hundarraa fageessu ilma kan kee kufrirraa dura fageessu galchu'uu fi kufri jechuun kun maali arraba inni nama arrabsurraa fageessu ifi arrabsuu dhabu abadaa ilma kan keen arrabsin innis akkinni nama arrabsine godhe ul'eenii mitii arrabumayyuu akka inni mana san keessatti hin dhageenye wani namaan arrabsan yoo hin jiraatin alatti bahee nama arrabsuun beeku ilmi kanke akkasuma abaarsas haga sirra hama abaarsi ilma kankee abadaan abaarin sila waa lama ta walin taane ilma kana gaarii fedhaaniifi ni abaara waluma biran deemtu sun yoo ilmi kun nama gaarii naa haa tahuu barbaadde maalumaaf abaartare yoo inni abaartee ammoo ka jallatu taate badi jetteen yoo inni bade eenyu namni miidhamu siman miidhamu bakka badi jettuun qajeeli jedhin yoo hagam itti dallanta boo rabbi isaa qajeelchu namiite rabbi isaa qajeelchu achi taa'i jedhin ilma kiyya rabbi jannata fi isaa qaraniisu achi deem jedhin eebbis yeggiti dallantes eebbis maal ka ati barbaadu rabbi sii qajeelchu malee rabbi sirraa balleessuu miti yoo ifirraa abaarte gasee harkaa bade mucaan kan kee akkasuma jecha hamaamaa tokkollee mana san keessatti dhaga'uu dhabu ilmi kan kee jecha salphinnaa jecha saalaa jecha hamaamaa namni waliin jedhu jecha kana hundayyuu gurra ilma kan keetii keessa akki inni dictionary ilma kan kee hena keessa akka jechi kun hin jirre godhi akkasuma waan hamaamtuu hundarraa ilma kan kee waan fakkeenyaaf akka qamaara taphatanii ka mallaqaan taphatanii namni mallaqa walirraa nyaatu ka duubatti rakkoo fidu ka shari'aanis haraama goote kana akka inni haraamaa barsiisu waan akka fakkeenyaaf akka joonnaala waan dubartii qullaaf waan akkana nama saalaa gubbaa jiru kana waan kanarraa fageessu televizhinaaf waan rakkoo televizhina keessa jirtu kana irraa fageessu rakkoon kenna ka irra guddaa amma bakka tana keessa jira. jiruun biyya dhi'aatun obboloowwan kee jiruu teennan baay'ee wal dhabdi wanni isaanii noormaalaa tokko nu biratti waan guddoo isaan osoo nama balleessinaaf hin qopheessin akkuma aadaa ofirratti qopheeffatan waan tokko fakkeenyaaf nu ammoo amantii keenyaaf aadaa teennallee wanni sun gargar kanaafuu guutumatti televizhin rakkoo isaatii fi bu'aa isaa yoo wal bira qabdanii ilaaltan rakkoo inni fidutti baay'ee baay'ee baay'ee irra gudda yoo dandayame silaa guutumatti ofirraa dhaamsaan jedhu yoo dandayame chanaala waan, waan hamaamtuu takkaa hin barbaachifne hundayyuu ofirraa baaftanii waan tokko tokko ka ijoolleen fakkeenyaaf rakkoon jirtu ammas jirtu waa'ee oduutiif takka waa'ee akka bineensaatiif takka waa'ee akka akka diskooverii faa waan tokko tokko yoo keessatti hambifatee waan kaan hundayyuu keessaa yaase bakka tokko qofaa keessatti hambiseef ta akka fakkeenyaaf joornaal ijoollee faa yoo keessatti hambiseef karaa kanaan abbaan haga tokko sakattaa godhu takka haati sakattaa godhu ni dandeettii na fakkaatti yoo guutumatti waan san hundaa keessaa baases murannoo guddoo barbaaddi yoo imaanni kan kee murannoon tantee bakka san geette waan gaarii yookaan ammoo rakkoo biraa sitti fiduun mala maal yoo jette yeroo mana barumsaa ilmi kan kee waggaa jaha waggaa shan ga'ee ga'e dhaqu achitti odeeffatan yeroo inni waggaa torba saddeet ga'e sagantaa ijoolleef warri qopheessettu jira sa'aatii fakkeenyaaf galgala irratti ka seenu waan kana faa odeeffatan iskuula keessatti namni hunduu waa hima himee himee himee ilmi kan kee waan himuun qabuun callisa jechuudha. ardhas ni callisaa ati hoo innaan hin garre jedha borumtas ni callisaa guyyaa kaanis ni callisaa achi booda wanni itti dhagayamtu akka inni gadhummaa qabu akka inni gadi jiru tokko wallaalchatti itti dhagayama sammuun ilma kan keetii gad deemuun mala ijoollee isa wajjiin waa baratu san jalatti buluun mala waan fedha waan isaan himaniif marayyuu gurra qabatee caqasuun mala maal isaan waan barsiiftuu durattuu ta'anii barsiisaa duratti waa odeessaniif jecha waan isaan irra waa beekan itti fakkaata waan isaan waa harkaa qaban itti fakkaata waan isaan waan gaarii argan itti fakkaata kanaafuu akka gabaabaatti jallisuu danda'an kun rakkoo ati irraa baqattu irra rakkoo irra guddoo sitti fiduu danda'a kanaafuu waan rakkoo hin finne ka bu'aa ilmaa qabu sadarkaa ilmi hawaatti baratuuf qopheessan yoo irratti sakattaate irratti qopheessite akkasitti harkan kee keessatti akka ilmi kan kee irraa fayyadatu taasifte gaarii ta biraa wannatti ilma kan kee diqqeennan irraa fageessuun sirra jirtu tamboo dhuganiifi jimaa nyaataniifi waan rakkoo qabu ta'a gara amantiitiin gama fayya'aatiin rakkoo qabu kana baay'ee ilma kan kee irraa fageessutu sirra jira keessattuu wanni lamaan an amma maqaa dhawe kun sawwira ummanni irraa fuudhe ka dhukkuba isaan namatti fidanii akka sombii namaa taatu akka ilkaan namaa tahan akka nafni namaa ta'u kan agarsiiftee haala qabatamaa tokkoon akka sammuu isaa keessaa guutumatti wanni kun haqamtu taasisuu yaalii godhuun haalan haalan gaarii. ilmi kan kee dhugubatti dubbadhu dhugaa barsiisi hujiidhaan dhugaa barsiisi yoo ballama tokkorraa fuute ballama san akkasuma guutiif. borgalgala sa'aa shanitti ala bakka kana oorruu sin geessa yooteen fuutee sa'aa shanitti bakka san geessu guyyaa sabtii bakka kanaa kanaa dhaqna guyyaa sabtii bakka akkasii akkasii dhaqu yoo abbaan fedhe jidduu kana si dhufee guyyaa sabtii sitti hajama sin jedhe takkalleen hayyamin ijoolletii wajjin ballama qaba ballama ijoollee irraa fuudhe guyyaa sabtii manan jiruun sa'aa sanirraa haga sa'aa sanitti tarbiyaa ijoollee tanteetitti waan marara si biratti hidhamu hin dirqamni kasi gaafatamu kana hariyaasin dhufte si wajjiin haasuftee miti takka ka ati bira dhaqxee haasufteenii miti dirqama ijoollee tan teetii ka waan hunda dura rabbiin si gaafatu kanaafuu hujiidhaan waan kijibaa takkallee ilma kan kee akkan garsiisa jechaanis waan kijibaa takkallee akkan jenneen kijibaan ittin qoosin ijoollee tan ta'e si sossoban jedhiniin abadaa waan dharaatti himtee yoo abba wani sun hin jirtu sin jedhan takka aayya wani sun hin jirtu jedhan aa barsiifte abadaa si sossoban jedhiin abada sun kijibde kijiba guddaa barsiifte waan sammuu waan hin jirre sittin odeessin bulguufaa waan hin jirre ikiraafaa waan hin jirre takka akkanuma lafaa kaatee odeessitu waan dharaa ta ilmi kun yoo diqqo guddate akka wani sun dharaa guutumatti beeku bifa tanaan akka ilma kan kee waan akkanaatti odeesse isas balleessite atis baddee beekiyos dura si tuffata kijibduun si seha kabajaa ati isa birattu qabdu dhabama guutumatti innis baate egaa kijibduu ta'e kanatti aansee wanni haalan argamu tokko telefoona keessatti ilmi yeroo mana jiran ka isin telefoonaan haasoftan waan kijibaatiif ta dhugaa addaan dhagaya akka waan kijibaa tokkollee gurra isatti wanni takkaleen hin buune kijiba haala ummata barsiisu gartan amma fakkeennaaf telefoon ilmi qabatee yoo abbaan kee jira hin jiru jedhiin oduma inni jiru haati ee jirti hin jirtu jedhiin kijibuma ifii barsiifte jechuudha ilmaan kee ifumaa harkan keetiin fidhaa gorraate kanaafuu obboloowwan kiyya kijibni kun waan diqqaa miti rasuulli rabbii gaafatamee namni mu'mina zinaa godhaa jedhaniin ee jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni mu'minaa waa hataa jennaan ee jedhe kijibaa jennaan hi'oo jedheen inumaan kijibu jedhe mu'mina tokkolleen maal obbolowwan kiyya kijibnaan imaanni dabre kijiba dubbannaan imaanni godaanee beeka achi hin jiru سبحان الله سبحان الله سبحان الله رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة كيست مال جدا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أسطان تكا على من نم منافقات بيكا سديجت tokkoffaa nama dhara dubbatu lammata nama ballama keessaa cabse ballama keessaa bahu sadaffaa nama yoo amanan waan itti amanan san diigu yoo sadeen kana walitti qabate namtichi sun munaafiqa qulqullu jechu yoo ammoo sadeen kana keessaa tokko qabate munaafiqa cina'aan munaafiqa jechu haga tokko munaafiqummattu keessa jira du'a bolonki irraa haa fageessinu ilmaan keenna kijibarraa kijibarraa haa fageessinu ilmaan kun waan nu barsiifne hundayyuu ni baratan amma eega takka xureessine ammoo eega takka kijiba barsiifne dhara barsiifne khiyaanaa barsiifne waa wal jala mursiisuu barsiifne harka keennan gorraane eegasii deemne yaaluun hujii guddoo nurraa fudhattii beeki yoo isaan dhugaa dubbatan dhugarratti ilma kan kee akkan miine fakkeennaaf qodaa hohii cabse waa torkaa lafa bu'ee cabe eenyu cabse yennaan ana jedhe anaan tun dubbii dhugaa guddoo takka ta kabajaa haala fiitiin qabdu akka dhugaa himuun isan ajjeefne barsiisi rakkoon bakki jirtu achi waa balleessaa yoo inni ana jedheen dhaanamaa borumta ana hin jedhu obboleettii isaa diqqitti irratti fa'a abaluta akkas cabseesin jedha abalutaan qabdee dhaantaa kijibni isa nagaa baasee cu'amu asumarraa jala qaba gaa kunoo dubbiin achirraa eegalamti subhaanallah kanatti aansin obboloon kiyya wanni silaa ilma keenna irratti guddisuun barbaachisaa ta'e haalan hedduu ilma keenna haga dandeenyu irraa haa fageessinu haraama nyaachisurra waan haraama hin obaasin waan haraama hin nyaachisin harama jechuun bal'inatti haraamni tokko misilaa rabbiin haraam godhe akka khamrii akka golja'a kana kana baay'een keenya dhumaa fagaannaa fakkaatti kanaa miti ka amma rakkoo qabu horima halaalaa doolaruma takka yuuruma ati qabdu tana garamiin na seente karaan mallaqni kun siin seene karaa halaalaa tokko tahu waan ilmi kan keessaniin jiruuf jecha karaa wal jala mursiifte waa wal jalatti dhoksite akka rakkoon amma baay'ee jirtu fakkeennaaf haati dhirsi kiina bira hin jiru jettee mallaqa mootummarraa fudhatti dhirsi ammoo halkan achi bulaatuma guyyaa dalagoo fi oola galii karaa lamaan argatan jechuu horiin sun horii haraamaati ijoolleen didiqqoon sanuma nyaatti foon isaanii foon haraamaan magre jechuu obbolowwan kiyya khayrii tanturraa kajeelamaa ga'a dhiigni isaanii dhiiga haraamaan guddate foon isaanii foon haraamaan magre gaarummaan nu ilmaan sanirraa kajeellu maal duuba bakki tun madaateenna waan haalan jabdu'u takka rabbiin guddaan nu haa gargaaru riskiin tantee diqqaattee hangni diqqoon sun halaala sii tahuttu irra sii jiraa beeki addunyaaf akhirallee ilma kan keen ilma kan kee hin abaarin obboloonki ilma kan keen abaarin haga feetetti dallantu abaarsi ati abaartu kun ati yookan haadha yookan abbaa haqarraa qabda ilma kana abaarti ati isa abaartu kun rabbi biratti qeebalamuttu mala rabbi si haa jallisu jetteen ilmi kun jallatun mala subhaanallah subhaanallah ilma ifii dhalte ka waggaa ji'a hagam baatte ka hagam itti rakkatte rabbi si haa jallisu jettee rabbii guddaa kadhate akka inni jallisu subhaan allah subhaan allah aqliin teene garam dabartuu balanki akkamitti namni aqlii qabu ilma ifii rabbii guddaatti kadhate akka inni balleessu eegasii ilmi nu harkaa bade jenna ilmi keenna bade jenna rabbitti kadhannee akka inni balleessu bade jennee walitti odeessine eegasii deebine haga rabbi si haa jallisu jechuun rabbi si haa qajeelchu jetteenii hoo idaa wanni itti barbaaddu qajeelchuma wanni ati irraa dhabdes ka ati irratti aalatu jirtu jallinna jallinna irratti gartee qajeeluma irraa dhabdee irratti aalataa jirta rabbi si haa qajeelchumaan jenneen akka inni sirifatee qajeeluma san barbaaduuf rabbi ilma gaarii si haa godhu akka inni gaarumsa san barbaaduuf kan harka keennan akka ofirraan gorraane ilmaan keennan yoo inte yoo ilmaan kun dubra tahan diqqeennan hijaaba barsiisuun waan haalan haalan barbaachisaa takka namni tokko yoo waan tokko diqqeennan yoo irratti guddate eega guddate wanni kun illaaftif yoo ammoo yeroo diqqaa beekuu baatte eega siin guddatte matarra kaayuun eega siin guddatte keessattuu iskuul ol aantu geette waa fuudhe koota hijaaba fudhadhu jechuun eega siinima jabaata akka namni yoo wayaa ifirraa hiikee qullaa dhaabate itti saalfatutti intalti tantee mataa gubba'a hijaaba fi matarraa fuudhuun hamba duratti akkasitti saalfatu mana keessatti barsiisu yeroo keessummaan dhufte isima diqqoo waggaa lamaa sadi hiisan hijaaba sii hidhanii fi keessummaa bira haa dhuftu yeroo namni dhiiraa dhufe deebitee hijaaba fi fudhattee gaaf kaan isima waggaa sadi jirtuttu ayyoo hijaaba naafuudh eessuma dhufaa jira asin jette ayyoo hijaaba naa hidhabbeera dhufaa jira diqqeennan akkasitti irratti guddisu hijaaba irratti rabbiin guddaan nu halaafisuuti rabbiin guddaan nabiyyii isaa san ammare ilaalame maal jedheni yaa ayyuha annabiyyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين رب سبحانه وتعالى رب قد النبي يسا نقا رحمن إسانة هاجراتو أمري مال جدين هذا من كيتيتين إلمان كان كيتين دبرتي مؤمن توتا هندانو وان جتن هجابك يسن تجبادا هجابك يسن فرددا نفك يسن إفسترى jedhiin jedhe rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aala akkasuma rabbiin guddaan irraa dhoowwe akka hijaab ofirraa darbanii qullaan deemne rabbiin guddaan nu ajaje walaa tabarruj tabarruj aljaahiliyyati ilulaa jedhu rabbiin subhaanahu wa ta'aala yeroma ijoolleen tun didiqqoo dubras wayaa dubartii barsiisu dhiiras wayaa dhiiraa barsiisu dur dubartii calarraa harka guddaa kaayine amma dhiirtis akkasuma dhiira hagamtu badee dubartii taha duubatti ilaala obbolon kee rakkoo hangoyetu argama addunyaa tuna gubbatti waan kana taateef jecha ka dhiiraatis akkaatuma dhiiratti guddisu akka inni eeganaa bitaa mirgan gorreef jecha ta dubraatis akkaatuma dubartiirratti guddisu waya'arraa jala qabi uffatarra jecharra jirurra maal dubartii yoo dhiiratti fakkaatte rabbiin guddaan itti dallan dhiirtis yoo dubartitti fakkaatte rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti dallan لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولعن ال... ولعن المخنثين من الرجال والمتج... والمترجلات من النساء رسول ربي عليه الصلاة والسلام ني أباري دبرتي ديرة تفكاتو أكسما ني أباري ديرة دبرتي تفكاتو كنافو غرغر باسني yoo dandayame mana isaan bulanis gargar baasanii fi yoo dandayamuu baate firaasha isaanii gargar baasanii fi akkasitti hunda isaaniitiyyuu gargar sirreessuun haalan barbaachisa armarratti isinitti dheeresse obbolowwan kiyya rabbiin guddaan nu qajeelchee ilmaan keenna nu haa qajeelchee karaa gaariirratti nu jireechisee karaa gaariirratti rabbiin kaatimaa nu haa qajeelchuu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu